dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi perezida wa repubulika na demokarasi ya kongo joseph kabila hagati muri cyumweru nibwo yafashe ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko atangaza ko amatora mu gihugu cye azakorwa nk'uko biteganijwe kandi ko itegeko nshinga rizubahirizwa mu ijambo yavuze ryari ryitezwe ahanini n'abatavuga rumwe nabo bari bategereje ko yatangaza niba aziyamamaza cyangwa se ataziyamamaza ibyo byombi ntacyumvikanyemo ahubwo abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida joseph kabila ndetse n'abakurikirira hafi politiki ya kongo basigaye mu keragati ese perezida kabila aziyamamaza ntaziyamamaza ese kwiyamamaza kwe cyangwa se kutiyamamaza bizagira izihe ngaruka haba kuri kongo haba se kuri afurika y'ibiyaga bigari ndetse no kuri afurika yose yaguye mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye impuguke ebyiri nifuza ko twaganira natumiye ku ruhande rumwe reka mpere ku mugabane wa afurika uh, turi kumwe na frank mwine nkaba ndi impuguke mu mategeko na politiki mpuzamahanga ndabasuje cyane bwana frank mwine ikaze kandi mu kiganiro cyacu murakoze cyane hakurya y'amazi magari ku mugabane w'uburayi twatumiye sikisibeti musangamfura nkaba nyine ndi umunyarwanda kandi nkunze gukurikira cyane ibya politiki yo mu rwanda n'iyo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri afurika uri n'impuguke mu mateka yego ikaze bwana sikisibeti musangafura mu kiganiro cyacu murakomeye kandi turakomeye mukomere namwe ye ndaguheraho bwana musangamfura ibya kongo kinshasa cyangwa se repubulika ya demokarasi ya kongo murabikurikira muri ku mugabane w'uburayi kuba perezida kabila ataratangaje ibyari byitezwe cyane ku banyapolitiki batavuga rumwe muri kongo mubona bihagaze ku ki icya mbere nabibonyeho ni uko mbese ziriya ngufu abanyaburayi bamushyiraho igitutu bamushyiraho asa naho yakigize amazi kubera ko kuba aterura ni ukuvuga yuko bo ibyo bifuza ko avuga nta n'ubwo ari nabyo avuga nta n'ubwo ahubwo anashaka kugira icyo abikoraho bikaba byerekana ko afite ahandi yegamye kandi koko iyo ukurikiye ukareba ukuntu abarusiya n'abashinwa bariho bagenda bongera bongera mbese ibyo bakora muri congo ukareba ukuntu bari bakora na leta yaho muri ibi bihe birumvikana ko icyo gitutu cy'abanyaburayi kuri we nta mbaraga kigifite cyane kuko abona hari abandi bashobora kumurwanaho ikindi kinagaragara ni uko abanyaburayi ubundi icyo bagendagaho ni ikintu cya demokarasi n'ikintu cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi abanyaburayi n'abanyamerika bisa naho bitangiye bimaze kugaragara cyane ko demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntacyo bikibabwiye kubera ko icyo gitutu bashyira kuri museveni nako kuri kabira ari nacyo banashyize kuri inkuru nziza wo mu burundi ntabwo aricyo bashyize kuri kagame w'u rwanda ntabwo aricyo bashyize kuri museveni w'ubuganda ntabwo aricyo bashyira ku bandi bose bakora ibyo bashaka kugira ngo bagume ku butegetsi bityo rero bigatuma kabira kuba ntacyo yavuze kuri biriya bigaragaza ko icyo gitutu cy'abanyaburayi nta mbaraga kikimufiteho nyinshi ikindi bikaba bigaragaza yuko afite aho yegamye akaba azi ko nawe afite icyamurwanaho aramutse ahuye n'ingorane ndumva aricyo navuga ndabashimiye cyane bwana sigisipe musangamfura bwana frank mwine murakurikira ibya kongo muri hafi cyane rwose ya afurika y'ibiyaga bigari kuba nyuma y'ijambo rya perezida kabila harasigaye ibibazo byinshi kurusha ibisubiza abantu bari biteze mwe mwabyakiye muti iyo urebye numvaga kabira mu by'ukuri amaze kuvuga iryo jambo mu nteko ishinga amategeko yanavuze ko nta masomo akeneye ya demokarasi mu gihugu cye ariko iyo urebye akarere k'ibiyaga bigari na afurika muri rusange ariko cyane cyane muri aka karere kacu dutuyemo kabira ingufu azikura ku kuri karande imaze mu karere kacu igihe aho abategetsi usanga mu by'ukuri bahindura itegeko nshinga cyangwa bakarivuga uko ritari hari abatarihindura ariko abandi bakarisobanura cyangwa bakarisesengura mu bundi buryo bwatuma biyongeza indi za manda hano inyuma ukanasanga baranarizimbiye kandi iyo abantu bakabyemera bakabifata gutyo ah, bya bihugu twavugaga mugenzi wanjye yavugaga mu kanya bavuga ko byotsa igicucu abategetsi ugasanga bibuze n'icyo bikora kuko iyo urebye n'impamvu ngira ngo ah, ibindi bihugu ibi ngibi byo mu karere batabyotsa igitutu nk'uko bota kabira ni uko amateka yabyo iyo urebye amateka nk'akaduruvayo kabaye mu rwanda akaduruvayo kiza kuba mu buganda za mirongo irindwi usanga wenda aribyo bituma aba bategetsi ba abo ngabo batabarota igitutu bakacyota kabira nubwo kabira wenda asa nk'aho adakora ibyo bashaka ariko impamvu ahanini cyane ni uko kongo n'ubundi isanzwe isanzwe isanzwe ifite ikibazo cya kaduruvayo cyangwa cy'umutekano muke Ah, kuko banabona kabira anavuyeho cyangwa atavuyeho ariko cyane cyane avuyeho ntacyo nta komite ntacyo yahoma kuko ubusanzwe ari mu nzu z'abanyekongo ziri hanze kongo ni igihugu kidafite ubuyobozi bavuga ko bazicuruza ariko nta mitekerereze myiza kabira asa nk'aho afite agahenge ariko abazungu ugasanga nk'aho igicucu bamwota ntabwo acyumva kuko nka we aravuga ati ese niba abandi babikora kuko igiwe nabikora byambiye ndabashimiye cyane bwana frank mwene turebye muri congo muri kino gihe tukareba abanyapolitiki basa nk'aho babotse igitutu imbere mu gihugu babwira kabira bati natwe duha umwanya twavuga nka bwana moise katumbi turimo felix Tshi- tshisekedi twavuga jean pierre bemba nawe wafunguwe ejo bundi abo bose ni abanyapolitiki bo muri congo bashobora kuba bagira bati natwe dushobora kuha- kubona umwanya tukayobora igihugu six bere musangafu wamusanga hari igitutu kabila yaba yumva kuri abanyapolitiki batavuga rumwe nabo mvuze mu kanya ku buryo agira ati ntago nzarekura ahubwo nzagumana ubutegetsi igitutu aracyumva cy'abo banyapolitiki cyane cyane ko abo banyapolitiki binagaragara ko bariho bazenguruka hirya no hino bashakisha amaboko yaba ari amaboko yo kugira ngo nyine bashyigikirwe n'ibyo bihugu by'ibihangange ku isi kugira ngo bazashobore guhangana na kabira eh, mu buryo bwa demokarasi buramutse bubayeho cyangwa se n'uburyo bw'intambara aho navuga cyane cyane kuri Moise Katumbi ubwo eh, ya- yamaze iminsi asiragira hirya no hino muri Afurika mu bihugu byo mu karere ashakisha amaboko ndetse no mu Rwanda yari ahari kandi yahavugiye n'amagambo akomeye anerekana ko iriya gahunda y'amatora nigera ntiyubahirizwe uko iteganijwe ko icyo gihe bazafata ibyemezo ndetse ko bashobora no gukora gukoresha imbaraga kugira ngo basubizeho iyubahirizwa ry'amategeko muri Kongo Eh, nyine ni ukuvuga mbese gukoresha imbaraga ku ngo bakureho perezida kabila icyo kintu yarakivuze kandi biranagaragara ko n- n'imibonano kagame yagiye akorana n'abandi bayobozi b'ibihugu hirya no hino ndetse n'amagambo nawe ubwe yavuze bigaragaza ko uh, nta banga rigihari ku cyo atekereza kuri kabila no kuba kabila yakomeza kuyobora igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuba rero icyo gitutu gihari koko kirahari ubwo nari ntanze urugero rwa moise katumbi yego kandi kuba ari kumwe na ba felix kishekedi eh, nawe eh, kandi bigaragara ko uwo muhungu wa kishekedi nyakwigendera eh, ni umuhungu mu by'ukuri w'uwo musaza eh, abanyekongo benshi cyane mu bifuza ko ibintu bihinduka muri kongo bakunze kwibonamo eh, ku buryo nawe ni umuntu usa naho yegereye rubanda cyane cyane cyane ubwo ndavuga yenda biturutse nko ku- kuri uwo mubyeyi we nyakwigendera hanyuma na bemba nawe kuba yari yarafungiwe eh, mu gihugu cy'ubuhorandi eh, n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha eh, ruhari nyine hariya irahe akafungurwa mu buryo yafunguwemo eh, ndetse hakaba hari eh, n'ibihugu bibiri inyuma biragaragaza ko ibyo bihugu byasanze nk'iyo ari ikarita bishobora guha imbaraga kugira ngo barebe ko igitutu cyaba ari cyinshi cyane kuri kabira noneho kabira arekure ubutegetsi cyangwa natanaburekura bamu nyine bahagurutse rubanda mu gihugu hir- eh, muri Kongo hirya no hino noneho habe haba ingorane zikomeye mu gihugu ariko ikigaragara muri ibyo ni uko abo bose hino amagambo amaboko yabo ba- amaboko yabo bariho barashaka mu banyamahanga Mm.
ntabwo eh, amaboko yabo barashaka mu banyamahanga ku buryo binumvikana ko inyungu bashaka guharanira ni iz'abanyamahanga na kabira nawe ubwe yagize ukuntu akorana n'abo banyamahanga ariko ikigaragara ni uko ubu ngubu abo bakoranye mbere asa naho ariho agenda abahunga kubera nyine n'icyo gitutu akegera abandi bashya kandi abo bashya biragaragara ko bagenda bongera imbaraga mu gihugu ndetse bamuha n'ibikoresho bya gisirikare n'imyitozo ku basirikare be Ye, ndumva n'icyo gitutu gihari kandi kigaragara ne- ndabashimiye cyane nibutsa kandi abatwumva ko mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro ni etiyene karekezi mu kiganiro dusangira ijambo mwakomoje ku ngingo y'uko imbyino perezida kabila abyina ariyo isanzwe imenyereye mu karere k'ibiyaga bigari mwatanze urugero ku bijyanye n'u Burundi u rwanda na uganda bwana frank mwine musanga ku bafite impungenge tuvuge perezida joseph kabila agize ati tuvuge mu minsi mike iri imbere akagira ati ndiyamamaje ubundi mubona icyahinduka muri kongo cyangwa se ikitahinduka ari iki Ah, iyo urebye icyo nabanje kubona ekibi ni uko ah, kabila yazanye ba basirikare be hari abasirikare bakuru nabonyemo n'undi n'abandi bagenzi be ni abasirikare ndetse bari bafite na na na navuga n'imbarizo cyangwa sanctions za za z'abanyamerika kubera ibyo ibintu ba- babashinja ariko yabagaruye bose abo jenali yabagaruye bisobanura ko hari ikirangwa kwitegura njye ndumva abo ngabo ba- ba- bende umaze kuvuga ni abantu bashobora kwiyamamaza ndetse umuntu yari namushyizeho za manda ari nabwo aragenda abo kabuzi uwo mugabo bemba nubwo bavuga ko ya- ya- yagize ibibazo afungirwa naho ngaho ariko mbere n'impamvu yafunzwe ubwo ko yari yiyamamaje mu mu yari ya visi perezida we bamushyiraho ibyaha bamwe bavuga ko ibyaha bamushyizeho kuko banabazi inyuma bazi no kubimukuraho kuvuga ko ingabo ze zagiye muri Central- Central Africa zikora ibyaha atanahari wabonaga hari n'ikintu kibyinshi inyuma kubera ko yaramaze kuba popirire cyane icyicatsi uwo mugabo baje kumufunga ariko urumva bamufunguye n'abandi bashobora kubiyamamaza Bida- bitavuga ko hari icyo bashobora guhindura cyane numvise mugenzi wanjye azakomeza ko abazungu bamuha ku gitutu n'iki ariko burya aba bagabo bo mu bo- bategeka igihugu bimaze kwitegereza abana etiyeni ni uko ibyo bitutu ntabwo babitinya ahubwo hari ikintu mumaze kuvuga yuko abantu bashobora ku- ku- ku- kurambirwa bagafata iyambere akavuga bati ibi birahagije natwe reka dufate dushake uburenganzira bwacu nk'uko twabibonye muri za libiya n'ahandi hantu ariko kuvuga ko abaziyamamaza burya bariyamamaza bamara kwiyamamaza baza bakavuga ko batinze amazu sinzi ko babikora bakabikora uko babishyira babyishakiye ugasanga n'ubundi umugabo aragaritse ba bandi bamwe babaha amafaranga abandi barafunze abandi barashakira ibyaha bigenze gutyo Ah, icyo kintu rero njye ndumva uretse abaturage ubwabo kuko nabonaga batangiye kuvuga bati birahagije baka- wabonye abapadiri bahaguruka abo baturage muri rusange nibo bashobora kugira icyo bahindura kuri kabila ariko abangabo ubwabo bashobora kwiyamamaza biragoye kugira icyo bahindura muri kongo reka tubatege amaso bwana frank mwine ndabashimiye ariko nanone gusa nagira ngo nk'abantu bareba politiki n'imiyoborere y'ibihugu basesengura iki gihugu cya kongo kinshasa tuvuga ni igihugu kimaze ndavuga kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani n'icyenda kigenzurwa ahanini ku bijyanye n'umutekano n'ingabo z'amahoro za oni turabara hafi makumyabiri ibihumbi cumi n'umunani magana atatu nizo zibarwa ku buryo bugaragara zituruka mu bihugu mirongo itatu byo ku isi ndavuga abapolisi n'abasirikare ubuhindi nibwo bwiganje cyane mu bijyanye n'ibihugu bitanga izo ngabo bwana Musa, nk'amafaranga byatwaye ha- imibare itangwa ishobora no kuba irenze habarwa miliyari umunani na miliyoni mirongo irindwi n'enye z'amadolari amaze gutangwa kuri kongo kuva muri iyo myaka yose agenda ku ngabo za oni nk'igihugu cyigenga bwana musangafura kongo mwe muyibona mute murebye afurika yindi n'ibindi bihugu byo ku isi Eh, murakoze eh, Etienne karekezi Njye mbona mu by'ukuri nyine kuba amahanga yarahisemo gukore nyine yarahisemo iriya nzira yo kugira ngo bashyire muri kongo ingabo zikabaka ibihumbi makumyabiri zikaba zihamaze imyaka myinshi cyane nyine nk'uko ubisobanuye ndetse izo ngabo zikaba zaratwaye akayabo k'amafaranga agera hafi miliyari icyenda eh, z'amadolari y'abany- yo muri amerika Eh, birumvikana nyine yuko amahanga mu by'ukuri eh, kenshi usanga icyo ashyiraho imbaraga mu bihugu bya afurika iyo hari ingorane si no muri afurika gusa no muri aziya hamwe na hamwe birahari aho bashyira imbaraga mu by'ukuri ntabwo ariho ziba zikenewe kuko ibibazo bituma n'izo ngabo zajyayo ntabwo ba- amahanga aba yahagurukiye kugira ngo bikemurwe eh, noneho izo ngabo ingabo zo kwirwa zinajyayo ahubwo nayo mafaranga anashorwe mu muti nyawo ushobora gutuma igihugu gitekana uwo muti nyawo hari igihe n'abo ba kabira bakivugana n'ibyo bihugu byo muri amerika na n'uburayi bashoboraga kumva icyo ibyo bihugu bibabwira noneho mu by'ukuri bakaba barashoboraga kubafasha bakabagana no mu nzira ya demokarasi nyayo ifatika yatuma n'ibyo bibazo bitabaho ariko ayo mahanga ibyo yarabyirengagije ikindi noneho banubakiyeho ni ikintu gikomeye cyane kuko yaba ari kabira nyakwigendera n'umuhungu we eh, uburyo bafashemo ubutegetsi hapfuye abantu benshi cyane muri congo ku buryo eh, mu maraporo ya nasiyo zini ubwo ndashaka kuvuga mapingi ripoti yavugaga ku bwicanyi bukomeye cyane bwayo mu gihugu cya congo eh, yerekanaga ko hapfuye abantu benshi cyane muri icyo gihugu kandi ingabo zagejeje kabira ku butegetsi ndavuga kabira nyakwigendera eh, Laurent kabira Mhm.
Eh, ingabo za mbese ingabo zamugejeje ku butegetsi ko zagize uruhare muri ubwo bwicanyi hari n'andi maraporo agaragaza ko abanyekongo bapfuye kubera impamvu z'intambara n'izindi mpamvu zishamikiyeho bashobora kujya no muri za miliyoni nka zingahe ayo mahanga atanga ayo masomo ntabwo yigeze ashakisha ubutabera kuri icyo kibazo ayo mahanga yanize ubwo butabera kuri icyo kibazo ku buryo rero aho barunda amafaranga n'aho barunda ingufu ntabwo ariho mu by'ukuri ikibazo kiri niyo mpamvu nyine ibyo ngibyo bikorwa nta n'icyo bishobora gutanga muri congo hanyuma nka congo rero nk'igihugu cyigenga eh, mu by'ukuri icyo abantu bari bategereje kuri congo ndareba nk'igihe cya mobutu congo eh, mobutu yari umuntu washyizweho n'abazungu abazungu bamuha uburyo bwo gutegeka bamugira icyamamare bamugira ikintu cy'ikimana bityo igihugu ugasanga we niba yakoze ibishimishije abanyamerika n'abanyaburayi we mu gihugu yashobora gukora ibyo ashaka abantu baribeshye bati ubwo mu butavuyeho yenda bazamusimbura bazakosora icyo kintu noneho koko bumve eh, barebe ibyo abanyekongo barebe ibyo rubanda ikeneye ibyo nabyo ntabwo byabaye abo nabo bakomeje gukorera bamfata ibihugu ikibazo gihora gityo ni ukuvuga rero ko kongo kuyifata nk'igihugu cyigenga mu mategeko koko irigenga ariko mu mikorere mu miyoborere usanga ubwigenge ntabuhari ni nayo mpamvu usanga n'igice kinini mbese n'igice kimwe cya kongo navuga nk'igice cyegereye u rwanda kariya gace ka kivu usanga hari eh, hari imitwe y'abantu bitwaje intwaro myinshi cyane eh, u- ifite uduce uduce tunyuranye iba eh, igenzura ikagenda yimuka hirya no hino bityo iyo mitwe ikaba ifite ukuntu ikorana n'abahacukura amabuye y'agaciro ndetse ikaba ifite n'ukuntu ikorana na leta kuko muri congo iyo urebye nko muri kariya gace ka za kivu haba ari ruguru hari cyangwa epfo iyo uvuye muri iriya mijyi mikuru ihari ukagera nk'ibirometero icumi eh, nyuma y'ibyo birometero icumi ntabwo leta iba igifite kontorori cyangwa se ntabwo leta iba ikihagenzura aho ngaho usanga rero ukuntu leta ihagenzura ni ku magambo gusa ntabwo ari mu bikorwa bityo rero ugasanga ejo hazaza h'igihugu cya congo eh, hakeneye umuti ukarishye cyane eh, kandi uwo muti amahanga ntabwo ariho anafasha igihugu kugira ngo kigane kuri uwo muti kuko usanga n'ibyo bihugu by'amahanga bifite inyungu zabyo eh, biharanira bityo ugasanga mu by'ukuri buri wese akurura aganisha ku nyungu ze aho kuganisha ku nyungu z'abaturage ba kongo reka urumva aricyo nabivugaho reka duhine amagambo kubera ko eh, datuma ntabwo tuganira cyane Eh, u- uragira uti ari muri congo mbese uragira uti ari joseph kabila na se laurent desire kabila bashyizweho n'abanyamahanga ariko hari n'abakubwira bati urebye mu bihugu byinshi bidafite umutekano uhamye usanga bifite ibibazo muri demokarasi ahenshi n'aho abayobozi bagiye bashyirwaho n'abanyamahanga ahubwo umuntu akibaza ati ese abanyafurika bo ubwabo nk'umuryango wa afurika yunze ubumwe ibi byose iyo ubibona ubikoraho iki usanga umuti ari uwuhe frank mwine turareba abavuga kongo ariko turebye n'ahandi muri afurika hari ahumva ngo perezida agiye kongera kwiyamamaza itegeko nshinga rirahinduwe abanyafurika bakarebera ubibona ute nk'impuguke mu bya politiki n'amategeko burya ikibazo cya cya politike cyane cyane afurika ko n'ibindi bihugu bya afurika biri inyuma y'amajyambere urabona za venezuela nabo barabategekiramo n'abandi n'iyo ubwo butegetsi ubwi- ubwihaye ukabushakisha ukabubona byanze bikunze ugomba kuyoboka bariya ba- bagabo tuvuze ngo nibo babishyiraho iyo batabishyizeho ariko impamvu- abagabo uvuga ni abanyamahanga ni abanyamahanga ndavuga na leta zunze ubumwe za amerika ndavuga nk'abanyaburayi ah, nibo ngira ngo na mugenzi wanjye yagerageza kuvuga yavugaga Mhm.
umunanije bakoze n'ibindi Ah, ni ukuvuga ko ugomba kuyoboka cyangwa bakakurwanya bakabikuraho iyo bayoboke rero hari ukuntu bayoboka iyo bamaze kubayoboka ah, usanga n'ibya bindi twita uburenganzira bw'ikiremwamuntu usanga ntabwo bakibyitaho ahubwo abayobozi ba- abo- abo ngabo babayoboke bagakora ibyogo biba- bashaka ariko biri no mu nyungu z'abo bantu no mu nyungu z'abo bantu bariho ku butegetsi afurika yose ujya gusanga rero ibyo bintu barabyize ni nk'amasomo bahawe bize usanga umutegetsi ajya aho ngaho agahanda itegeko nshinga nk'uko ubivuze yamara kubigira agategeka ndetse bamvuga n'abantu ngo no birasa naho nubwo ngo hari ibindi bintu ariko ngo hari ngo hari iterambere cyangwa ngo hari ikintu cy'uko abantu baba- ngo bashyize hamwe ariko demokarasi iyo utayubatse itaba ku mizi ikajya mu nzego wowe ugashyigikira icyo bita ngo abagabo bakomeye ahubwo gukora inzego zikomeye byanze bikunze uwo muntu iyo avuyeho ibintu byose bira reka mbagarukeho bwana sigisi mu nsangamfura frank mwine ya- yasobanuraga agira ati yewe niyo muri afurika umuyobozi abashije gufata ubutegetsi bivuye mu baturage agomba kugira abayoboka bafite ingufu zirushijeho bafite ingufu zisumbize ariko nari n'abajengira nti ese abanyafurika ubwabo babikoraho iki iyo tureba afurika ubwayo n'ibihugu bitandukanye biri muri afurika umuryango wa afurika yunze ubumwe abanyafurika nyirizina ni ukurebera gusa cyangwa se hari icyo wumva cyakorwa cyane iyo tubona urubyiruko rw'abanyafurika muri iyi minsi bashakisha kugira ngo bajye mu bihugu by'i burayi cyangwa se bajya mu bindi bintu bituma ah, amahoro akomeza guhungabana ku mugabane mwatubwiraho iki Eh, biragaragara ko n'ubundi nk'icyo cya nyuma usorejeho urangirijeho uvuga uti urubyiruko rw'abanyafurika ruharanira cyangwa urukora uko rusha- uko rushoboye kugira ngo rujye mu burayi biragaragaza ko mu by'ukuri rwa rubyiruko rwagombaga kuba ejo hazaza h'ibihugu bya- byarwo eh, usanga ikintu cyo kugira ngo ruve aho ngaho rwigendere ari cyo kiri imbere naho eh, bitagaragara cyane uwo ari wese abonye akantu katuma ava mu gihugu akigira mu burayi usanga ujanishije wasanga benshi bagafata bakagakurikira bakajya mu burayi aho kugira ngo batekereze ejo hazaza eh, h'ibihugu byabo cyangwa h'afurika Eh, imitekerereze yariho muri za mirongo itandatu igihe abantu baharaniraga ubwigenge bw'ibihugu byabo igihe barwanyaga abakoloni iriya mitekerereze mu by'ukuri abanyaburayi babonye ko iyo mitekerereze ikomeye abo bose barabamaze babateza amakudeta kandi ayo makudeta yari ashyigikiwe n'ibihugu byo mu burayi ibyinshi bikaba ari ibihugu byahoze bikoroniza eh, ibyo bihugu nyine by'abanyafurika noneho abategetsi bo muri afurika bamenyera ko bagomba kugira ba shebuja mu burayi kugira ngo bashobore gukomera mu gihugu cyangwa bagume no ku butegetsi umuryango w'ibihugu bya afurika eh, ikigaragara ni uko usa naho urebera ibyinshi cyane mu byo bavuga ni ibintu mu by'ukuri usanga ari amagambo ariko wajya mu bikorwa ukabibura uwo muryango umwe bwa afurika usanga uvuga ko ngo mu byo mu bintu bikomeye cyane ushingiraho hari icyo kintu cyo guteza imbere demokarasi imiyoborere myiza eh, uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko mu by'ukuri iyo ukurikiye ugasesengura byinshi muri ibyo bihugu bigize uwo muryango usanga mo imbere guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibyo byo kugira ngo itegeko nshinga abantu bahindure kampe nkabyinane nk'umwenda mbese bahora bahindura uko bishakiye usanga benshi ari uko nguko bakora nk'uko frank mwinde yabivugaga kiriya kintu cyo guha imbaraga abantu ngo bakomeye mbese bakaba aribo baha imbaraga aho guha imbaraga abaturage kugira ngo bubake za Cyangwa abantu demokarasi bakomezwa ahubwo.
zikomeye yego usanga kiriya kintu koko kiri mu bidindiza afurika kikaba gikomeza guha imbaraga bampatse ibihugu bampatse ibihugu rero ntabwo bazarekura kubera ko ikigaragara ni uko afurika abaturage b'afurika bariyongera afurika nayo ubwayo uko biri kose iragenda itera imbere kurusha uko yari imeze ku buryo mu myaka makumyabiri mirongo itatu iri imbere imyaka mirongo itanu iri imbere abakora imibare neza basanga afurika izaba ifite ijambo rikomeye cyane ku banyaburayi cyangwa kuri abo bampatse ibihugu ni ngombwa ko iyi afurika itatana itatana kandi bakora uko bashoboye kugira ngo itatane koko yo kugira cya kintu cyatuma abayobozi abo baperezida banyuranye bagira ikintu koko cy'ubunyafurika ngo bagiharanire baharanire ishema ry'ibihugu byabo ugasanga nye- nyine iteka bagenda baha imbaraga ababahakwaho cyangwa abakorera inyungu zabo kugira ngo nyine ya afurika izakomeze idindire niyo mpamvu njye mbona n'ibyo byose binashoboka ni uko ari uwo muryango w'ubumwe bwa afurika urarebera cyane cyane ko abawugize abawuyobora abari ku isonga usanga nabo bafite eh, bafite ibibazo mu bihugu byabo ugasanga umuntu arakandamiza abaharanira demokarasi akabashyira muri gereza bagakurikirana abantu hanze y'igihugu akabica eh, wajya kubona ukabona uwo muntu ariho arayobora umuryango w'ubumwe bwa afurika birumvikana ko ari ikibazo gikomeye cyane niba abo baperezida bagera aho babona ko bayoborwa muri ubwo buryo bagasimburana muri ubwo buryo abanyagitugu bakaba aribo bagenda bayobora umuryango wa afurika birumvikana nyine ko wa muryango wa afurika wibona muri ubwo buyobozi wemeye gushyiraho ntabwo nawo uzatanga ibindi bitangaza bidasa n'abo bategetsi uriho ugenda ushyiraho ubwawo ndabashimiye bwana sixiberi musangafura namwe frank mwine nagira ngo twanzure muri make cyane rwose duhina amagambo reka hina amagambo rwose wowe urebye ibibera muri congo aho congo igeze ubu ngubu ni igihugu gikize cyane ku buryo n'iyo afurika yindi yahagarara congo umusaruro urimo ukavanwamo ku buryo bw'ingirakamaro kongo yatunga afurika yose wowe urebye icyizere ku banyafurika cyane hariya mu karere k'ibiyaga bigari tuvuge ku rubyiruko rusanzwe rurimo kubyiruka icyizere cyava he kuri afurika icyizere kinini kiragoye kuko iyo urebye abayobozi bo muri afurika ikibazo cy'uko badashaka kuva ku butegetsi hose barebe muri rusange ah, n'abafite aho bahindura ariko ishyaka niyo rigiye rigahinduka ugasanga ah, ishyaka ntabwo rituma andi mashyaka akora icyo nakwita politike iri competitive cyangwa ituma abantu bisanzura muri rusange bakavuga ibyo ba- ibyo batekereza nubwo bavuga bati ikibazo muri afurika abaturage usanga bari- ba- bashingira politiki yabo kuri ku- ku moko ku turere n'ibindi bintu ariko n'ubundi impamvu abaturage bo- bacu bo muri afurika bagish- ba- ba- usanga bashingi- ba- ba- ba- ba- bashingira politiki yabo kuri ibyo bintu nuko ntabwo bigishijwe abaturage bacu ntabwo biga neza n'abize biga amashuri mabi n'ayo mashuri mabi usanga ntabwo ariho Uru- aba- aba- abagomerewe kubigisha politike bakabemera ko bagomba kumenya ko politike igomba gushingira ah, ku nyungu ah, rusange imihanda amashuri n'ibindi bintu usanga ahubwo bo aba- aba- abayobozi bashe- batera ubwoba abaturage ndetse no kuri ibyo bintu kugira ngo bibone inyungu zabo urabibona mu turere twose ugasanga abategetsi ahubwo ah, bavuga ko- ba- ugasanga bari mu kuvuga ko ahubwo n'abaturage babakunda cyane ati "Jyewe nashakaga kuvaho ariko ndabona abaturage akanatuma n'abaturage bo mu muhanda bavuge ko bamukunda cyane ibyo bintu rero nibyo bituma afurika yubakira ku bantu ku individu ku bantu ku giti cyabo aho kubakira afurika ku nzego kugira ngo izo nzego zikomere zisinywe na opozisiyo buriya opozisiyo mu bindi bihugu ntabwo ari umwanzi opozisiyo ntabwo arwanya leta ahubwo akebura arakebura akebura leta kugira ngo leta ikore neza ariko usanga muri afurika ahubwo opozisiyo nabo barafungwa barakubitwa ugasanga barica bamwe barishwe ibyo bintu rero ah, sinzi ko byaha abantu icyizere kereka ah, bahinduye abayobozi bacu bakumva ko ah, ubutegetsi bugiye busa- busimburanwa mu mahoro bukubaka inzego muri demokarasi zishingiye kuri demokarasi na bya bindi bivuga ko amoko byose byarangira niyo byatuma abantu bagira icyizere ah, ariko mu gihe ibyo bintu bitaraba uzasanga leta ziba zihinduka ku ngufu zihinduka ku ngufu ndetse n'iyo bamaze kubaka byiza abamwe bavuga ko bakomeye usanga barabishenye ahubwo abandi basubira ibuye nibyo navuga etiyeni murakoze ndabashimiye mwembi twizere ko abatwumva ari abayobozi ari abayoborwa ari urubyiruko mu nzego zose zinyuranye batwumva kandi bakazirikana aya magambo tuganiyeho twashingiye cyane ku gihugu cya kongo ariko nanone tureba imiyoborere mu bindi bihugu bya afurika ku buryo bwaguye ndabashimiye eh, bwana frank mwine ndabashimiye bwana sixiberi musangamfura abatwumvaga mwese kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo